yeroo mormiin oromiyaa keessatti geggeessametti tarkaanfiin humnoonni nageenya eegumsaa fudhatan barbaachisaaf kan rakkoo uumame wajjiin wal madaalu jechuudhaan koomishinni mirga dhala namaa Itiyoophiyaa beeksisee jira gama biraatiin madaalii kamiyyuun yoo laalame tarkaanfiin fudhatame barbaachisaan turre karakkoo sana wajjiinis wal madaaluun turre jechuudhaan hoogganaan koongireesa federaalaa oromoo dubbatee ni jiru. Gaaffii eenyummaa uummata qimaanti wajjiin haala walqabateen walitti bu'iinsa uumameef immoo mootummaan akka dhiifama gaafatuuf mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa kana dursee ka godhe ta'uu dubbata gabaasaan koomishinni mirga dhala namaa Itiyoophiyaa baase kun waa'ee gabaasaa koomishinichaa kan iskindir fireew ergeef deebii koongireesaa federaalaa Oromoo irraa hoogganaan paartichaa Dooktar Mararaa Guddinaa kennan jaallanne walitti qindeessitee dhiyeessite.
Baatii muddee darbe gincii keessatti ka jalqabame mormiin uummataa. mormii kanneen biroo guutummaa oromiyaa keessatti kan kaasise ture yeroo kana keessatti qabiinsa mirga dhala namaa ture kan qorate koomishinni mirga dhala namaa itiyoophiyaa gidduu kana gabaasaa baaseen namni dhibba tokkoof torbaatamii sadii ajjeefame kana keessaa kudha afur miseensota humna nageenyaa kudha afur immoo miseensota hooggana mootummaa ta'uu isaanii gabaaseera. jeequmsaaf hokkara uumamee kanneen hirmaatan ittiin jedhu boombii harkaa fi kanneen fafakkaatan meeshaalee waraanaa ka biroo qabatanii socho'aa turan jedha gabaasni kun qaamonni kun namoota ajjeesaa qaamaa hir'isaa manneen gubuudhaan oomisha gubuun akkasumas dhaabbatootiin mootummaa hojii investimentii biyyattii keessatti gaggeeffame barbadeessan jedhe. humnooti nagaa eegsisan tarkaanfiin fudhatames ta'uu kan qabuu fi kan walgitu ture jedhu dooktar addisuu gabra egzaabeer sababaa walgitattiin jedhanis innaa ibsan.
በኦሮሚያ የተከሰተው ግጭት ብሎም ደግሞ ይህን ግጭት ወደ ሁከትና ብጥብጥ ሲያመራ በርካታ ሰው ህይወቱን ኦሮሚያ keessatti walitti bu'iinsi uumamee sanaa booda gara jeequmsaa fookkaraatti yeroo deemutti. Namoota hedduu lubbuun isaanii dabree jira. Qabeenyaan mootummaaf uummataa barbadaa'ee jira. Waaltaawwan investimentii barbadaa'anii jiru. Bu'uuraawwan misoomaas miidhamanii jiru.
Raayyaa ittisaa poolisii federaalaa poolisootaa fi milishooti bulchiinsa naannoo seenanii haala ture kana tun tasgabbeessinee fi to'achuu hin dandeenye ta'e balaa uumamuu malu isa kana caala ture jedhu Dooktar Addisuun. ija kanaan yeroo laalamu tarkaanfiin humnaa fudhatame walgitaa kan jenneefis kana jedhan qorannaan kun of eeggannaa guddaan gaggeeffamuusaa dubbatanii hawaasaa fi qaama dhimmi ilaalu waliin dubbanneetu jedhu dhugaa jiru ragaan deeggarame tokkoon tokkoonsaa waan qabatamaa kaa'ame waan booda nama gaafachiisuuf jiruufis jedhan. oromiyaa keessa kan sossoobu paartiin mormituu koongireesni federaalistii oromoof pireezidaantii kataan dooktar mararaa guddinaa gabaasa kanan fudhanne.
sabni bulchiinsa gaarii rakkoo qabaachuuf galcheera garuu kan mirga jireenya irratti xiyyeeffatee mormituun warra kaaba'oo jedhanii biyya keessaas immoo tokko tokko warri seeraan galmaanii jedhanii saba karaarraa jallisanii akka sabni gara jeequmsaatti deemu nafseen namas akka badu. akka qabeenyis baduu waan baay'een akka hojjetamu isaantu gara kana godhee jedha jireessa isa gubbaatti xiyyeeffate.
Garuu muummichi ministeera Itoophiyaa akka dubbatanitti gara caalu sababiidhaan ni jedhame waa'ee bulchiinsa gaarii dhabuuti akka kanas jedhame immoo aangoon Oromiyaa irraa kan ari'aman jiru inni kun jecha muummicha ministeeraa wajjiniin innaan koomishinichaa waliin faallessu.
Inni wal faallessaa gaa kan amma kan isaanii muddamanii rakkatanii jedhanii. addunyaa isaan irraa egaa kan ture gadi ba'aatii balleessaa sana yakka sana eenyutu hojjete isa jedhamu sana amma kan barbaadame sana gaafa. sana saba qabbaneessuudhaaf maal gochuudhaaf muummichi ministeeraa ba'ee itti gaafatamaan karma keenyadha fudhannaa dabballeen keenya isaantu balleessee bulchiinsa nagaa bulchiinsa gaariitu dhabame isa jedhutti deeme amma garuu kan isaan amma danda'e yaalanii. mootummaan kun yakkan qabu yakki garuu kan warra mormituuti isa jedhutti deemuu yaalaa jiru.
Egaa sagaleen dhoosaan waraabamee ba'e kan dhaadoo yookiin OPDO'n gaggeesse irratti abbaan duulaa akka jedhanitti garuu gimboota torba abaa'oo fi warra kaan of eekoo jennee qubatti qabuu hin qabnu rakkinnichi nu gidduudhaa jedhu.
Walfaalleessaa egaa dubbiin isaa baay'inni balbala cufatanii innaa dhugaa dubbatanii fi innaa immoo ba'anii sabatti dubbatan gargarummaadha amma gaa kan isaan hojjechaa jiran hamma danda'anitti mootummaan kun yakkan hojjenne ministeera kaanfiin fudhachaa ture. Waan barbaachisaa ta'e waan gita ta'edha kan inni fudhachaa ture. Isaadha barbaadu si garee addunyaatti immoo malees amma onaa ji'a ja'amoo beekaa eessa turanii maal hojjechaa turanii kana qulqulleessuudhaaf immoo waan ammas barbaachisuu miti. Suma dur jechaa turanii goodaatti bahanii jedhanii egaa amma dubbiin isaa isa sana innaa iccitiidhaan dhoksatanii maal balleessine maal goone jedhan innaa walitti dubbatanidha. Inni kun immoo gaa isa sana dhoksanii ukkaamsanii fuula biraa diddibanii sabatti innaa ba'an immoo kana dubbachuu barbaadu. Egaa hojiin isaanii durbayyuu waliin dhaamaadhaa jechuu kooti.
Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti mormii gaggeeffame irratti waraanni mootummaa tarkaanfii fudhate balleessaa godheen qabu namni itti gaafatamas irra jiru hin jiru jedhaa gabaasichi.
Injiroo itoo hin taane karaa mootummaa qaamni mootummaa kan fudhate barbaachisaadha fi hingitas kan jedhudha. Jechuun egaa akka badiin guddaan hin dhufne akka wanti baay'ee hin mancaane maal hin taane qaamni mootummaan balleessinedha. Karaa biraa immoo saba gara sanatti warra oofanii hidhatanii meeshaa ammayyaas ta'u meeshaa sabni ittiin dhimma bahu walitti qabatanii ba'anii saba duubaa ta'anii saba fuulduratti dhiibanii warra kaayyoo fi hojiirra oolchuudhaaf coco'eetu balleessaa qaba gara jedhutti deeman.
Warra mormitu badii hojjettaniitu jennaan akkamittiin akka sossootaniif immoo biyya sana keessatti heeyyama isinii kennure.
Rakkoon isa gaamma danda'anitti egaa filas baay'ee ukkaamsaa turanii ammas baay'ee ukkaamsaa jiru ammannuma sanayyuu kun hundiyyuu hin dhufnee talaa katabnee muummicha ministeeraattis mana naannoo mariittis warra naannoo keenya bulchanitti hunda isaanitti katabnee saba gara taanetti hin dhiibina sabni kun nagaa barbaada saani jilaaf haa dhaabbatu sabatoo hin marachiifne gara kanatti hin deemina jedhu kana yaalaa turre isa didaniitu gara kanatti deemanii ammannaa sana nuti hiriira nagaa waamnaa saba mari'achiifnennaas isa siin cufatanii erga nutti cufanii booddee immoo gara kanatti deemanii akka nagaadhaan hin cochoonee akka amma dandeenye saban ijaarree nama danda'an cufataniiru.
Koomishinni mirga dhala namaa kan mootummaa gabaasa dhiyeesse kanaan namoota meeqaatu waa'ee mormii Oromiyaa keessaan dhume jedhe.
Gara dhibba tokkoof torbaatamii sadii inni baay'ee gadi bu'aadha. Nutuu kan qabnu gara dhibba sadiif shantamaa olidha. Warri baay'een immoo gara dhibba shanii jedhu.
Isin garuu ragaa maalii qaba jaarmayaan keessan namoonni dhibba tokkoof torbaatamii sadii jedhaman kanaa ol du'uusaaf?
Reeffa lakkaa'uudha malee reeffa lakkaa'ame kana sabni akka durii otoo hin taane kumaatamaan baheetu boo'ee itoo awwaallatee dhoksaa miti jechuudha. Namni kun abbaa qabaa, haadha qabaa, boleessa qabaa, gosa qabaa, sanyii qabaa. Oolaa miti badu lakkoofsi kan si jalaa badu namadha. Sinuu dhuftanii awwaala lakkaa'uu hin dandeessu jechuudha. Waanuma dhoksuu hin dandeenye dhoksuu yaalan malee woxinnaate xinnaate saba biyya kanaa waan dhoksanii bira darban hin qabu. Ragaa miiliyoonii meeqaa qabnaa jechuudha. Waan walaban taanee qaama hojjechuu hin dandeenye durumayyuu kanumaaf ijaarratanii jechuu kotu waan akkasii hojjechuudhaaf. Qaamni walaba ta'ee bitaaf mirga laalee dhugaa dubbatee waan tokko gubbaa ga'u hin jiru mana murtiitii qabee qaamni baay'ee mootummaan kun ijaaru walabaan miti isaadha rakkoo guddaan biyya kana keessa jiru.
Dhumarratti amma isinitu carraa argattanii koomishina kanaa wajjin dubbachuu hin dandeessu ta'e maal jettu?
Qaamni walaba ta'ee yakka kanaa qulqulleessu eenyu maal hojjete? eenyu yakka hojjete irra diddibanii irra darbuun kun tasumayyuu hin ta'u isa jiru kaleessas gaafachaa turre akas hin gaafannaa boruusi qaamni walaaba ta'e waan kana qulqulleesse saba keenyatti akka himuu barbaannaa ilmaan sabaa dhiiga sabaa lubbuu sabaa dhoksitanii bira darbuu dandeessanii suma jennu gaafan.
Gama kaaniin gaaffii eenyummaa uummata qimaanti kan ilaaleen walitti bu'iinsa uumamee paarlaamaaf gabaasni dhiyaatee jira. Miseensota humna poolisii lama dabalatee namoonni saddeettamii torba walitti bu'iinsa uumameen ajjeefamuun gabaafameera. Gaaffiin eenyummaa kun oolee otoo hin buliin deebii argachuu itti qabu waggaa ja'a turuunsaa sirrii miti jedha gabaasni bahe. Kana malees koree Amaaraa fi koree waltaasiftuu qimaanti jedhamuudhaan qaamni gurmaa'e walitti bu'iinsi kun hammaachuuf sababaas akka ta'e ibsameera. humnootiin nageenyaa kan mootummaatuun hafin ajjechaa fi qaamaa hir'isuutti kan hirmaatan ta'uu fi humni addaas keessaa harka qabaa jedha gabaasni bahe kanaafis mootummaan naannoo amaaraa ifatti uummata dhiifama akka gaafatu jedhameera bulchiinsi duruu dhiifama gaafanne ammas gabaasni akka nu dhaqqabetti gaafanna jedheera mormitoonni garuu gabaasa baheetti hin gammanne jedhu furmaanni tuun argamuun dura maal gabaasuu kajedhu qabu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.